why we dey act like say we dey free when we know that we are not free why do we act like we are free and still demand freedom there are certain people in this country i no know wetin dey do them bad bad things dey always sweet them for body when bad things happen for this country e dey sweet them anytime bad thing happen they feel it's their duty to point they are the banks happy to launder money they are the civil servants they are the civil servants corrupting all the public institutions they are the lecturers correcting bribe to past students all these professionals everywhere in the police in the army in all the institutions in this country they are the ones assisting the oppressors to spoil this country constantly and then they are happy when bad things happen. bó bá ti ya yín àròyé ẹnu tèmi kọ́ lè gbọ́ ẹjá lọ gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn tó ní ìṣẹ̀lẹ̀ yìí bàbá wa padà dé ká tẹ̀síwájú lórí ètò ó ti yá. we don't want to agree delusional nigeria no wan agree say we dey under imperialism they go say which white man white man is not your problem face the people who is enabling them where did they hide all their money when they thief am who are the people controlling majority of the economy in this country but they are not a problem delusional complain about price of fuel and price of dollar as if that's the problem of Nigeria. Talking every time about economic problem. We forget the human problem of this country, the humanity of our people detached from us. We suppose voice about our humanity. We push our humanity to secondary we dey discuss economic problem economic economic every day tv economic investment foreign investment e this one e dollar rate e e fuel price e marketers e crude oil e, e e every discussion in nigeria is economic no human discussion every day i'm driving my car more and more children on the street selling hawking during school hours during school hours o oh, the day road dey hawk dey sell for their parents just dey dey nobody go educate them no thing to even if na only ten of those children dey do am how many of those children go hawk for the rest of their life how many go comot for the hawking enter other nefarious activity and we dey talk of insecurity for nigeria your own pikin never dey do that kind hawking never get that kind muscle your pikin dey house dey sleep dey go private school dey enter ac motor if that one grow up turn to arm robber finish if you catch am if you turn to area boy if you catch your pikin if you give am blow go vomit other that burger immediately so there's a delusion in nigeria wey dey feel wetin dey go on from insecurity to corruption to any garden and it's a delusion that we are free we we like our delusions we hold on to these delusions that's why we know we dey buy all these expensive things do all these uh, big parties and everything just to show that uh, I enjoy life I enjoy life everybody just wants to show that he's enjoying life that's why we want to show that we are enjoying life by force because we know that we are suffering na only people wey dey suffer must enjoy life by force so if we are claiming in Nigeria that we want to be free if we dey claim say dis country we we every time we election we eh, must our freedom freedom freedom but we are not acting like people that are not free i don't understand i don't understand that. if you know say we no dey free it e means say you must know that you are not free so why we no they act like people we no dey free so that we can become free why do we act like we are free why we dey act like say we dey free when we know that we are not free why do we act like we are free and still demand freedom the delusion wey we dey tell ourselves money will make you free money money and we we know we know for a fact say the same oppression wey dey happen to the poor africans in the stage of the the big africans too are going through the same thing when their ogas dey vex for them na like this so that is just make me feel say man this morning i must share with the people say man if we know say we are truly not free then we must begin to act like that and the only solution for people wey be say they no dey free to become free is to organize towards freedom organize for freedom there are certain people in this country i no know wetin dey do them bad bad things dey always sweet them for body when bad things happen for this country e dey sweet them anytime bad thing happen they feel it's their duty to point mocking finger at those people wey dey try make the country good it is their job to quickly come outside and laugh to support the bad bad things and they are majority of the nigerian professionals na they like to support all this because they have sold their people out they are in the banks they are in the banks happy to launder money they are in the civil servants they are in the civil servants corrupting all the public institutions they are the lecturers collecting bribe to pass students all these professionals everywhere in the police in the army in all the institutions in this country they are the ones assisting the oppressors to spoil this country constantly and then they are happy when bad things happen or when bad things happen to people that are trying to do good things that they go dey make noise that they go dey quickly use their way because na only they fit afford data whether you like it or not only a minority of Nigerians are online. How many they talk? Forty million Nigerians are online. Forty million, exactly out of two hundred million. If only forty million are online, what does that tell you? What does that tell you? What does that tell you? They are the errand boys, the yes men, the sycophants, happy, sing praise song, support every candidate that is ready to pay any money people with no conscience with no honor, and at the same time these people still want you to treat them like people with conscience and people with honor. Why they behave as if they have no conscience and no honor? at the same time delusional we must remove the delusion of the delusions from our reality Oh, and we must remove the delusions from our mind and face our reality especially we as african people all over the world because if the people that they look up to are not fixing your human problems then you must fix your problems yourself no get me wrong o oh, when i dey talk for instagram me i know say i'm talking to the minority of nigerians online oh. na the mistake wey many of una wey dey here dey make be that una think say una allies to fix nigeria are your fellow comment commentators online say na na fellow instagram account holders the people wey go fix nigeria never get instagram o oh. they can no fit afford the instagram account the phone wey they go take buy take get instagram account that's why they need all these poor people can only afford mainstream media o oh. that's why they need all these influencers and celebrities to dey lie to them o oh, because you know say they no fit come find out the fact by themselves that's why they need all these celebrities to dey twist the truth in the movies in the songs because na there the people dey get information o oh, from local popular tv o they no get all these amenities wey una get in here we are the minority from this place we must still build communities on ground our victory no be online victory we dey find o our victory na on ground victory because the communities dey on ground wey go understand when we talk about say education no be these ones wey private school don confuse their brain wey dey no know say if dey fight for good public education no rich man go fit dey gba dem dey collect school fees their community go get good schools wey all their children go dey go that money dem fit take am go holiday like the children of the rich people wey dem dey look up to that money wey dem give dem for school fees dem go dey take am go holiday with their children say affordable housing go dey o dem no go need to dey do big mouth to stay for lekki by force lekki go get affordable housing this na africa we get limestone we get everything we get two hundred million people wey go build all the house will not be europeans and americans will not be settler colony we get the numbers we get the resource we get the space all we lack is the will the will because we believe too much in the european concept of private ownership europeans don teach una say without loving without owning something you cannot love it if it's not your own it, not, it must not matter to you you must own to love capitalist love finish that's why una like romance romance is the love money can buy nobody wants that real building together wey go bring that self-reflection self-critique which of una go go through that grinding process break every rebuild every break am again review cause na process but that private ownership concept you know how many people for nigeria sef fit adopt pikin So when we actually have to grow on these things, we must understand. Like Che Guevara talks, says also revolution is also an expression of love. But not be this small love that they teach us, but that real love. Not be this capitalist love. We be saying the only way you own you must love. My, my, my, my, my. If there's no my in front of it, you cannot love it. So this place where we did so, we are the minority here. on this on on this line wey we dey on this line this shaky line we come here to meet because we know say it's online na shaky place we must go on ground dey stand up to do the work organize meet the people share the vision with them because i no go understand when you talk them about health care all these other ones private hospital don scatter their brain for them going to turkey is a flex going to london to treat tummy ache is a flex these are not the people that you want to tell that they are not free the thing going to turkey to treat themselves is this ultimate sign of freedom the thing being able to go to america to treat themselves is the ultimate sign of freedom this no be the people they talk to they can't hear they can't hear capitalism don online we are finding our community those of us that can afford it the professional forget all these people that think that the more european things that you can afford the more humans that you are that can only express freedom by doing easy things we the unfree we know that freedom is the ability to do the hard hard things to take the hard decisions we that we are on free we know that freedom is self-discipline not misbehaving anyhow we that are free know that to be a man means to serve and to protect at all times not to oppress and use power we that we are on free know what it really means to be africans because nothing is more caged Nothing is more caged in this world than the African identity. And if you believe that you're African, you must know that you are where your identity is. That's why we have all these trans African people all over the world. Trans Africans, that's what I call them. Trans people. I'm an American, I'm a British. Nigerian person they born for Nigeria, don't know, they just give a British passport two months ago. I'm British. You are a bi, you are an African man with British passport. and like uh, what's it called like dead praise said in their album in their great revolutionary album let's get free if we are free we cannot be saying let's get free so the question you must ask yourself this week this week the question for the week is if we know we are not free why do we act like we are free ẹ mà káàbọ̀ o títí wá dìgbà míì táwọn ìjọba àfojúrin jíròrò ìkànnì Wo TV pẹ̀lú àkọ́tún ètò gbáǹkọ́gbì míì ẹ ti mọ̀ mí kí n má wulẹ̀ dárúkọ ara mi mọ́ èmi ń lọ mò ń padà bọ̀ ẹ̀yin náà ẹ má kó lórí ìkànnì Wo TV àmọ́ ẹ má bá mi like ẹ máa share kẹ́ dẹ̀ subscribe títí wá dìgbà yẹn ń kọ́ ire o. Please note, views and opinions expressed in the course of this program do not represent that of Otv. Therefore, this channel is not liable to any legal action that may result from this program.